radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ku ijwi ry'amerika ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane umwana w'umukobwa wari ufite imyaka ine yarokotse jenoside yakorewe abatutsi yitwa nyirahabineza anosiyata yabaga kwa mukuru we wari utuye i remera ku kimironko aho bavuye bahungira kuri stade amahoro nyirahabineza anosiyata atuye mu karere ka gasabo umurenge wa ndera akagari ka mukuyu umudugudu wa kigabiro ikintu kinzanye nagize ikibazo cyo kuburana n'ababyeyi ni ukuvuga ngo twaburanye icyenda na kane ubwo kuva ubwo banaga na mukuru wanjye nyuma ya jenoside aza kunsiga ahantu nyine muri jenoside amaze kuhansiga jenoside irangiye naje kumenya amakuru y'uko yapfuye we ahantu nari ndi ndahava njya ahandi nyine twabaga ubundi i remera kimironko mbayo nibwo naje muri uyu murenge wa bumbogo
hanyuma nahavuye mu murenge Eh?
yego mwabaga ku kimironko Eh, twabaga ku Kimiro- kimironko nyine remera bahitaga i remera ubu ubu hasigaye- burahita kimironko ariko mbere hitwaga i remera ku isoko yego ndaharuzi muri mirongo cyenda na kane wari ufite imyaka ingahe anosiyata nari mfite imyaka ine. ntabwo nzi ngo yari ingahe ariko ngereranyije n'uko niyibona ubu ngubu nyigereranya nabaye nari mfite byinshi ababyeyi bawe uribuka amazina yabo ababyeyi ntabwo mbibuka kuko uwo mukuru wanjye twabanaga yanzanye yambwiraga ko amakuru nari mfite yarambwiraga ngo yari yarapfuye ngewe kuko nari mutoya we yarashatse ahita antwara tujya kubana nyine nk'umwana muto wari usigaye mu rugo uwo mukuru wanjye twabanaga yitwaga idiramu niyo mazina nzi nkibuka n'undi nawe wo mu rugo witwaga sitefani idiramu yari afite umugabo Eh, yari afite umugabo umugabo we waba uzi ko yitwaga umugabo ntabwo nabyibuka ariko numva ahari yeritwaga Ma- nimba ari manweri ntabwo namenya ngo ninde ariko ndumva acishirije banza baramwitaga manweri yari umugabo muremure w'igikara ukuntu Hmm.
ntabwo namenya ngo yitwaga nde ariko ako kazina manweri kajya kanzamo niba ari byo nimaje nimo ntabwo mbizi yari afite abana mukuru wawe yari afite umwana umwe wambwiye yuko nyuma ya jenoside wamenye yuko ya- yapfuye
yego U- bakubwiye ko yaguye he ni uwo mugabo we yaraje kundeba aho hantu yari yaransize we Mhm.
ahageze asanga ababyeyi twari kumwe barabu- baramubaza nyine amakuru ya mukuru wanjye ko batari kumwe yari atwaye ako kana ku rutugu yari umwana nk'uwo mwaka Mhm.
noneho arababwira ati mukuru we yarapfuye Hmm.
none baramubwira bati umwana ntabwo twamuguha wowe ureba n'uwo mwana uhetse genda uzabwire famiye ko umwana ari hano Hmm.
ubwo rero mu kugenda ntabwo yagarutse ntabwo wibuka izina rya mama wawe mama ntabwo nibuka ntabwo namwibuka ariko icyo nibuka cyo ni uko tuza am- anzanye nyine mama amara gupfa we Hmm.
nibuka ko twanyuze ahantu hari mu ishyamba rinini twagenzemo umwanya nibuka ko yari yampfunyikiye n'agasheke Mhm.
twara- narakariye turi muri bisi icyo gihe Mm.
nibaza rero aho hantu mu ishyamba twaciye nk'ubu namenye ubwenge iyo nshishoje mu ntara z'igihugu cyacu nibaza wenda yaba ari nko mu sinzi intara yariyo ariko twaciye ahantu mu ishyamba ntabwo utekereza ko hashobora kuba ari muri nyungwe ni ishyamba rinini twaciyemo nanjye iyo ndi kumva amakuru numva iryo shyamba twaciyemo iryoshoboka kuba ryaba rya nyungwe wenda se nta yindi nzira mbona irimo ishyamba riga- rirerire nk'ishyamba twaciye bikaba bishoboka ko ukomoka mu ntara ya rusizi ahahoze ari perefegitura ya cyangugu byashoboka iyo nshishirije nsanga wenda ariko nabitekereza ariko ko nta- nkabura amakuru afatika ubwo niba muri mirongo icyenda na kane wari ufite imyaka ine u- ugenekereje usanga wari umaze igihe kingana iki utuye i remera U- wari uhamaze umwaka amezi atandatu oya na- urumva twarazanye tumaze kugerayo twarabanye tumarana nk'umwaka Mhm.
maze kuba ka kana kakicara impande y'undi mwana kakamurera nibwo yampaye uwo mumama n'ubundi jenoside yabaye turi kumwe wongeye mufashe umwana urumva nari maze kugera urebye nk'imyaka nk'itanu
ni ukuvuga rero yuko jenoside yabaye ubana n'undi muntu ku kimironko ntabwo wari ukibana na mukuru wawe
yego
nawe yaratuye ku kimironko ariko aguha umuntu kugira ngo umufashe umwana
eee none se ko wari umaze kugira imyaka itanu ushobora gufasha undi muntu umwana uwo muntu wafashaga umwana izina rye urarizi iyi ndarizi ariko yitabye imana ntawe ukiriho yitabye imana ryari yitabye imana nyu- nyu- nyuma gatoya naravuyeyo twaje kubana ubuzima buranga nuko undi mumama twari twegeranye mu gipangu aho hafi aho we iwabo hari hano muri kano karere ntuyemo ahita antorokesha aranzana ntabwo namenya ngo yapfuye mu wuhe mwaka gusa naje gukurikirana amakuru bambwira ko yapfuye hanyuma muri mirongo icyenda na kane hari ikintu wibuka cyabaye icyo gihe wari ufite imyaka nyine ugereranyije ntabwo ugifite ine nkurikije ibyo n'umubwira wari umaze kugira itanu cyangwa itandatu hari ikintu wibuka cyo muri mirongo icyenda na kane hari uku- icyo wibuka ku kuntu waba wararokotse
yewe uko mbyibuka ni uko twahungiye muri sitade i remera yego tumaze guhungiramo inkotanyi zadukuyemo batujyana i rutare mhm,
tugeze i rutare nyine twabayeyo n'uwo mumama n'ubundi twari kumwe Mhm.
n'ubundi mu kugaruka niwe twagarukanye mm, ubuzima bwanze bwaje kwanga nyuma mhm, aribwo naje nyine njyana n'uwo mumama we uko nawe amakuru nzi nawe ye- twabanaga aho mu gipangu arareba aravuga ati uyu mwana yahuye n'ibibazo reka mujyaneyo kuguma kubabara kujyana Mhm.
uko nguko mhm. wakuze udafite umuryango kuva wagaruka uvuye i rutare ugaruka i kigali ubaho ugira umuryango ukurira ariko udafite umuryango wawe nyirizina kubaho nta wawe wa hafi ufite wabibayeho ute byabaye urugendo rurerure rukomeye nawe urabyumva kuri iyo myaka nari mfite nagiye mba muri famiye zitandukanye iyo twabanye neza aho navuye biko- birenze nyine mbona binyobeye nkakomeza byimuka mbese nari meze nk'inkware itagira intego.
Mm, nabayeho mu buzima bukomeye gusa famiye yamfashe nyuma yamfashe neza bambereye ababyeyi pe n'ubu nta kintu nabasiga mm, ariko nyine ibirenze mbonye famiye yanjye nyirizina byanshimisha mm. ariko se iyo famiye uwo muryango wakureze ugukunze ukagukuza hari inyongera y'inkunga ya leta wigeze ubona eh, nk'uwarokotse eh, jenoside yakorewe abatutsi Eh, nagiye nahuye muri icyo gihe nari ndiho n'ubundi nigeze guhura n'ikibazo cy'uburwayi bukomeye handi nageze aho byari bikomeye Mm, baramfashije farije baramvuje mbona banyitayeho mm, nta handi n'iyo ntagira leta cyangwa na farije uwo mu kiriya kigega ntabwo ubu ngubu mba nkiri kuvuga mba narapfuye oh, ibyo ni byose byiza.
nabifashijwe n'iyo famiye nari ndimo Mm, nayo nayishimira ntako itagize ngo barengere ubuzima bwanjye bambungabunge nk'umwana bari babonye bari ufite ibibazo n'ihungabana gushima ababyeyi nk'abo ngabo ntibigomba guhagarara bajye bahora bashimirwa kubera ko barerera u rwanda barerera n'imana niba hari umuntu wo mu muryango wawe ukumva akaba ari i rusizi se akaba ari hakurya cyangwa se inyuma y'ishyamba tutazi wanyuzemo u- ugaruka uza ku kimironko uri umwana w'imyaka hafi ine hafi gato mbere ya mirongo cyenda n'ine niba hari uwawe ukumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kumubwira namubwira ko ubu ngubu mu rwego ngezemo ndi umumama urumva nanjye mfite umwana mwita mama mfite umutware namubwira kuko ubu aho mpagaze mu cyiciro ndimo ndaho gusa ikibazo cyo mfite ni uko ntari muri iyo famiye ntayizi naho mu buzima busanzwe ndaho icyo ushigaje ni ukubona undi muryango witwa uwawe eh, ukawubona nawo ukawongera kuri uwo wakureze ukisanga iwanyu nyirizina ndasaba cyane kugira ngo imana izanshoboze izashoboze ikiganiro agasaro kabura gato uzaguhuze n'uwawe waba akiriho nyirahabineza anonsiyata ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro ka buraga nkwifurije amahoro y'imana
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero muzakabona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi umwana w'umuhungu wari ufite imyaka irindwi biramahire jean felix yaburanye na se mu gihe cyo guhunguka yatahanye n'abandi bavandimwe be na nyina biramahire jean felix atuye mu karere ka bugesera mu murenge wa mayange akagari ka gakamba umudugudu wa kavumu impamvu naje muri icyo kiganiro nagiye ahantu mwari mwahuje aba- umwana wari wahu- wahu- warabuze ariko mumuhuza n'abiwe ubwo bituma nanjye mbona numva nababwira ikibazo cyanjye nagize cyo kubura papa papa wawe wamubuze ryari byagenze gute twari dutuye muri kongo mu nkambi ya kayindo turi guhunguka tuburira ahantu bita imugunga ubwo hari mu buhe mwaka bishobora kuba ari icyenda karindwi kuko twahunze muri mirongo icyenda na kane tunguka icyenda karindwi wowe wari ufite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na karindwi yewe nawe muto ariko duhunguka nari mfite nk'imyaka irindwi kuko ndabyibuka ndanamuzi neza rwose nuko twaburanye ndakuzi mwaburanye mute twari turi guhunguka noneho numva nyine yari mu kavuyo k'abantu turaburana nyine bisanzwe abantu bari urujya n'uruza noneho twari abana benshi twari abana bageze muri batanu bamwe urumva ni we yagiye yagiye agiye gushaka nk'amazi n'ibyo kurya ntiyagaruka Eh, hanyuma usigarana na- n'abavandimwe bawe abavandimwe banjye umukuru muri twebwe yitwa kora dusengera idafonsi bakundaga kwita rubomoro umukurikira yitwa nsengimana bakundaga kwi- kwita nsenga ubwo nanjye nkakurikiraho nkakurikirwa na murumuna wanjye bakundaga kwita tota ariko kubera twari tukiri bato ubu yitwa jean bosco rukimana uwo bari bahetse yitwaga nzabanita tojeni ariko noneho ba- tw- a- akaba we amuzi ku kazina bitaga kabyogo abo bose bariho bariho na mama ariho Eh, ariko urumva ntabwo twagize ububasha bwo kwiga urumva umuntu ku- kurera abana bangana gutya ari n'umupfakazi ntabwo byari byoroshye ibyo baje kugera mu wa kane niyo mpamvu ari njyewe nsa n'ujijutsemo na- na- baje gutanga icyo gihe kuba mbese nta cyoko nkagira uwo muhate Mm.
Eh, ni ukuvuga ngo twese turanubatse uko turi papa wawe yitwa nde yitwaga hitimana eliyasi nta makuru ya papa wawe wongeye kumenya kuva wagaruka mu rwanda nta muntu watashye ngo babwire ko yamurabutswa aha n'aha abantu bajyaga bata- bajyaga bataha bakaduha amakuru ariko tukayakurikirana tukabura gihamya ubwo rero ikintu cyatumye du- dushabuka cyane Mhm.
hari umuntu waje hari umuntu waje aratubwira ngo ngo ngo ngo abaho ngo ngo abahantu ngo bite urugumbashi O- mbese atwumvisha uburyo yari atubwira amazina yacu n'iki n'iki ariko noneho uwo muntu tuza kumukurikirana turamubwira ati ntimubizi neza kuko waduhaye amakuru ya nyayo aratubwira ati njyewe ndamuzi turavuga ati se waduha amafoto noneho aratubwira ngo ahantu bita irigumbashi ngo bagendera amadolari angahe ngo tuzamuhe amafaranga urumva nta bushobozi twari dufite turavuga ati mbese tuna- tukayamuha ugasanga ni umutekamutwe Mhm.
ubwo rero nibwo umuntu yigize- yaje aranyigira ati wowe uzashaka ukuntu wagira noneho nkajya nkurikirana n'ibiganiro byanyu kuri radiyo ubwo rero hari umushuti wanjye nyine uwo uriya muhungu bita muhire yari yantumiye rero niho niho twahuriye n'aba bantu mbabwira ikibazo aribwo bambwiye ngo bazaduhuza mbona ko ibintu byanyu mbese ari ari ari sawa nka biri- biri- biba biri seriye
yego birumvikana ijwi ry'amerika twebwe turasobanutse ntabwo dukora nk'abo bantu cyane rwose narabibonye ku mugaragaro abantu bose barumiwe Mm.
n'abantu bose bata- ba- babifataga nk'aho atari ukuri barumiwe bamwe banyuze byari akavuyo bana- bana- banafashwe n'amashusho Mm.
ariko kubera abantu bari benshi bamwe bamwe dutanga nimero mbese byaradushimishije cyane nk'abantu babuze abacu natwe tugira icyizere ko tugomba kuzababona mwese mwese abahaye nimero zanyu eric bagira ubusa wari aho ngaho uh, imayange mwese yampaye nimero zanyu niyo mpamvu ndimo mbahamagara ariko cyane se rwose Mm.
yatubwiye ko azadutumikira neza nk'uko tumutumye ariko se ubu noneho musigaye mwumva ijwi rya amerika kenshi cyane rwose turaryumva turaryumva cyane buri ku mugoroba buri mbese buri masaha ya na mu gitondo ubu usanga abantu bose amaradiyo in- cyane cyane inaha mu bugesera mwihariko imayange ubu usanga nta yindi radiyo bari kumva ijwi rya amerika rigira amakuru meza ritanga ubutumwa bwiza Mhm.
buri kimwe cyose usanga mbese isaha yayo umurongo bose baba bawuriho Ubu- ubu- usibye kuba utabyumva urumva bamwe baba bari mu rugo ariko amakuteri aba- ku telefone twabo amakuteri aba ari mu matwi bumva ijwi rya amerika bumva amakuru mbese yo hirya no hino ukajya no kuri ntuzi ugasanga no kuri murandasi ugasanga amakuru yabo ahu- barahu- barahuza cyane ariko uretse n'amakuru mwumva n'ikiganiro agasaro kaburaga Eh, agasaro kaburaga na- na- nako njya nkumva ku cyu cyane cyane kuko nkunze kuba ndi mu rugo ku cyumweru niho nkunda kukumva niho nifatisha telefone yanjye ntabwo ikunda kufatisha ariko igihe cyane cyane iyo ndi mu rugo nkunda kukumva cyane uretse Eh.
ayo makuru wahawe n'umuntu wakubwiraga yuko papa wawe ashobora kuba ari ari ikisangane ariko amakuru namwe mwiboneye ko atari yo nta yandi noneho afatika mwamenye ngo hagire ubabwira ati ashobora kuba ari aha n'aha urumva i- impamvu tutamenye ko ariyo Mm.
abo bantu tukimara ku- ku- kubabwira ko nta bushobozi dufite bw'ayo mafaranga n'iki cyo noneho urumva ntabwo bakomeje kuza kutubaza ati mbese ayo mafaranga muzayabona ryari ntimwayabonye cyangwa se wenda babe banaduhara nimero zo kuri telefone urumva mbese twabonetse mbese aba bantu nimba koko ari we yaradutumye ari nka mu- tu- dukurikije ukuntu baje bafite umuhati baba barahatirijwe byagenda kose kuko twabonaga ari n'abantu bashobora kuba bafatirwa bakaba banadufasha ubwo rero kuba baragiye ntibongere kugaruka n'amatelefone yabo akavaho ntabwo nabizeye cyane rwose nta aderesi zabo bari baraduhaye usibye telefone batubwira ngo babaha n'aha urumva wumva ko twari dufite n'umuhate baduhamagaye batubwira ko ba- baraje batubwira ko ubu- muri iyo minsi bari inaha mu rwanda bari ahantu bita ku nyundo ubwo turemera turibabaza turi abantu bare- tutagira akazi turi aho ngaho turemera turibabaza jye na mukuru wanjye tujyayo ku nyundo kuko turahura pe umwe umwe muri bo ariko ubu batubwira ko ari babiri undi ari ibyumba urumva turahura uwo nguwo turavugana tumubwira uburyo tumeze mbese ntacyo tumwishe kubwo bushobozi tutapfa kububona ariko ko tumenya amakuru kuko tukumva ko ari byo twakwemera tukagurisha n'aho dutuye tugashyikirana none rero mbwira niba papa wawe hitimani Elias akumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira
ikintu nshaka kumubwira ni uko rwose tumukeneye nka papa agomba gutaha mu rwanda turamukunda kandi turamukumbuye abana be bose bariho mama wacu ariho n'abavandimwe be bose bariho usibye umwe wa umwe wo wari umusirikare bitaga mm, siriro wapfuye ariko yaba yaba yaba mushiki we bita dansira abaho ariho n'undi mushiki we bitaga nyirarukundo ariho wari ufite umugabo bita siliveri hakabaho ariho umukuru we bitaga paul ariko we ari mu bugande umugore we yarapfuye ariko abana be bari inaha mu rwanda hakakurikiraho bitaga sebazungu nawe ariho bari bafite umugore bita oliva bose bariho bari mu butara bose na ba ndayambaye na ndayambaje Bo- mbese abavandimwe be bose bariho abo bitwa ba- ba- ba- ba- abo bi- abo bita bayamuremye bakundaga kwita mahinja nibo bakundaga kwita muzehe aribo bita bihoyiki bose bariho na nyirangaruye butura bwabo bose bariho biramahire rero Yego.
wakoze kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana baramwe murakoze rwose abantu barabakunda cyane kandi ubutumwa bwanyu mutanga barabukunda cyane baranabizera cyane mbese mwe- m- mw'ababiri mishaje mutanga rwose zishimisha abantu urakoze cyane
agasaro kaburaga
ndakira munika ingabire uje mu kiganiro ashaka amakuru ya sekuru nta mwete ezekiyashi umaze imyaka mirongo itandatu n'ine agiye i bugande umwuzukuru we ingabire atuye mu karere ka huye umurenge wa ruhashya akagari ka ruhashya umudugudu wa rugarama nzanwa no gushaka sogokuru wabuze uje gushaka sogokuru wawe Mm, kuko amakuru baduha batubwira ko yagiye kandi akaba hashize imyaka myinshi bakavuga ko yavuye mu rwanda yerekeje mu bugande sogokuru wawe yitwa nde yitwa na ntamwete ezekiyari bakubwira ko yavuye mu rwanda ryari Mm, nko muri mirongo itandatu na kane uwabikubwiye se ninde ni umuhungu we ni- ni data wacu avukana na papa Hmm.
Mm, bakubwiye ko yagiye i buganda ajyanywe n'iki bavuga ko yagiye a- abaye nk'aho ahunze umugore we Mm.
mu buryo bwo kugira ngo nyine hatazabaho ibibazo aragenda nyine ashira igihe kinini nyine baramubura kuva muri mirongo itandatu kugeza ubu ni ukuvuga ko hashize imyaka mirongo itandatu n'ine Mm, wowe nk'umwuzukuru we ni iki cyatumye wumva ushaka kumenya amakuru ya ya sokuru impamvu rero njyewe nabyifuje ntabwo muzi kandi uwo mubyeyi nyine yakomeje kubyara abandi bana Mm.
akajya abikirira nyine uwo musaza n'ubundi wagiye havuka ibintu by'amakimbirane bagafata abo bana babutse nyuma bagashaka kubamuha Mhm.
kandi atari ahari kandi noneho tukumva ko ngo yageze muri bu- mu bugande agakora undi muryango njye rero nkaba nifuza yuko nubwo yenda we yaba yaratashye ariko yenda tukabonana n'abiwe ba- bari iyo ngiyo nyine tukamenyana nk'imiryango yego none amakuru mufite mwabonye bababwiraga ko atuye mu kahe gace k'ubugande Mm, ngo ni muri burembezi ubundi uwo mupapa yitwa ntamwete ezekiyasi Mhm.
akaba yarabyaye u- yarasize umuhungu witwa eriyeri matabaro n'umukobwa witwa maderena mukandori nawe yarabuze ntituzi aho ari Mhm.
akaba yarasize n'undi muhungu witwa rwagatare inosa bakaba bavuga ko ya- aba burembezi Eh, akaba yarabyarwaga ngo na habyarimana genosita mama we abarizwaga sebufiri nibo babyaraga uwo musaza wabuze hanyuma se muri abo ngabo wambwiraga ko afite abavandimwe harimo ba matabaro na ba rwagatare abo baracyariho cyangwa se baratabarutse ngo hatabarutse uwo rwagatare inosa Mm.
maderena nawe arabura Mhm.
hasigaye matabaro matabaro matabaro atuye he atuye n'ubundi muri ruhashya mu karere ka huye ni nawe waguhaye amakuru iyi ni nawe wampaye ayo makuru afatanyije n'umugore w'uwo rwagatare inosa wigeze se ubabwira ko iki gikorwa cyo kumushakisha unyuze ku ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro kaburaga ugiye kugitangira barabizi ko uh, waje mu kiganiro Eh, barabizi kuko uwo mumama narabimubwiye arambwira ngo nta kibazo uzagitambutse hagize n'andi makuru bashaka nayatanga kuko nyine wumva nibo babizi cyane bo bambwiye ko nta kibazo batanga andi makuru none kuba amakuru mufite yababwiraga yuko ari muri uganda burembezi haje imyaka myinshi ashobora kuba akiriho burya abantu bararamba kandi n'imana itanga ubugingo Um, baravuye mu rwanda ari umusore imyaka makumyabiri ubu ngubu ari muri za mirongo inani n'indi urumva rero yaba ari umusaza ariko nyine eh, ariho Um, ba- babwiye yuko yashinze umuryango ayo makuru murayafite hari amazina nka rimwe se cyangwa abiri y'abana be mwaba mufite cyangwa se y'uwo bashakanye oya nta yandi mazina y'abana yaba yarabyaye bafite ni amakuru nyine abantu bagendaga batanga bavuga ngo ba- ngo baramubonye ngo yashatse n'umugore ariko nyine ntabwo bigiraga batubwira amazina yabo nk'uko twabyumvaga ibyo ari byo byose abantu bari i burembezi bazumva ijwi ry'amerika bazumva ikiganiro agasaro kaburaga nibasanga uyu uyu musaza ntamwete ezekiyasi wakomokaga ah, hari muri komine ya ruhashya Yego.
eh, mu rwanda eh, yari muri perefegitura ya butare ubwo nawe azabyibuka um, ibyo bya huye yagira ngo ni ni huye ya kera kandi ntabwo byaba ari byo eh, dufatire ku bya kera ashobora kuba yibuka n'abamuzi bazi ko eh, yakomokaga asitirida ariyo butare eh, i ruhashya ni igikorwa cyiza ndishimye cyane kubona umwuzukuru uza gushaka sekuru abishyize mu rukundo niba uyu sokuru wawe uyu mubyeyi nta mwete kiyasi akumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kumubwira ni irihe jambo ba utwaje umuryango ariko nawe ubwawe ni iki wumva ushaka kumwibwirira abana nyumva ikintu namubwira namubwira yuko mukunda nubwo namuzi Hmm.
kandi namubwira yuko nifuza kumubona kuko umuryango uramukeneye nyine hari ibyo yadufasha twanezezwa no kongera kumubona turamukunda nubwo tutamuzi ariko twashimishwa no kongera kumubona cyangwa se nubwo yaba yaratabarutse turifuza kubona umuryango wiwe kuko abana biwe yasize mu rwanda barabyaye n'abandi baramwuzukuruje rwose pe twanezezwa no kumubona cyangwa se n'uwo muryango we waba hari nawe tukamubona tugahura nyine umuryango ukongera ukagira ibyishimo monica y'ingabire wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ndasaba cyane kugira ngo uyu mubyeyi wawe eh, cyangwa se abamukomokaho bashobora kuba bari i burembeji muri uganda ah, bakumve eh, hanyuma ah, nibatunyuraho tuzabahuza ngaho rero ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana yego murakoze namwe amahoro y'imana abane namwe
kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hashize imyaka itandatu modeste munyengabo atandukanye na muramu we sikubwabo tewo wavuye mu rwanda agiye gukora muri uganda aherereye he kwa dakoma munyengabo umushaka atuye mu karere ka rurindo umurenge wa rusiga akagari ka kirenge umudugudu wa kinini amaze nk'imyaka irindwi ariko amaze imyaka ine nta komunikasiyo muri iki gihe cy'iterambere hariho watsapu hariho fesibuke hariho telefoni twaravuganaga umunsi ku munsi cyangwa senda rimwe mu cyumweru rimwe mu kwezi yagize akazi kenshi ariko kuba nta komunikasiyo biraduhangayikishije kandi yarasize umuryango yagiye muri uganda agiye gukora iki yagiye ari agiye kubaka yari umuntu wari umujyanye wa rute kampani yubaka nyuma akazi karangiye yishakira kandi ariko nyuma yaho nabwo dukomeza kuvugana nyuma yaho gato turabura tubura tubura icyerekezo yubakaga nk'umuntu w'umumaso uh, cyangwa se yubakaga yubakisha yubakaga nk'umuntu w'umumaso ntabwo ari kampani yari afite yagiye agiye ari umumaso usanzwe ari umuntu ufite kampani yubaka ahubwo umujyanye uwo muntu wari umujyanye yari umuganda cyangwa se yari umunyarwanda Eh, yari umunyarwanda ariko mu kubura kwe nta ruhare yabigizemo ko ka- akazi kabaye gake k'uwo mugabo kubera afite egiseranse mu kubaka agenda yishakira kandi mu bagande a- animukaho yari ari hafi y'u rwanda yagenda yegera sudani Eh, kuva yegerayo sudani ntabwo twongeye kumenya amakuru ye niyo mpamvu twavuze ngo duce ku gasaro ka buraga ko tujya twumva abantu babonye ababo turavuga reka dushakishe ko ni umuntu eh, n'isaha avugana n'abafamiliye biwe bakavuga bati nta mbese akababwira ko kuva yatandukana nawe ata- nawe atamenya amakuru ye yanyu urashaka kuvuga uwo wamujyanye na n'ubu aracyavugana n'umuryango we eh avugana n'umuryango kandi nta kibazo tumufiteho ahubwo ni uko aho yagiye ahandi mu kugenda ashakisha yubaka ari bwo komunikasiyo yacitse nta ubundi we ni umuvandimwe wari inshuti y'umuryango wari ugiye agiye kumuha akazi nta kibazo tumufiteho wenda ngo tube twamwikekaho ko ari ari ikibazo twagira uyu muramu wawe uh, si ku bwabo wambwiye yuko mwajyaga muvugana mbere y'u telefone itongera gukora iye ubwo niye itarakoraga ndahamya yuko akomeje kumushaka ikintu mwavuganye bwa nyuma gahunda yakubwiraga yari afite yari iyo gukora iki yari iyo kujya he
Eh, we yatubwiye ko iyi- ka- akazi k'uwo mugabo yubakaga uganda kagabanutse akongera akajya yubakira abanyarwanda bariho ko bari bamukunze abo bita ngo abararo Mhm.
bakunda korora cyane akagenda abubakira amazu kuko yavugaga ko imyubakire ya uganda n'iyo mu rwanda bitandukanye yagiye abereka nk'udushya akagenda yubaka Eh, nyuma yarangiza kubaka akagenda ajya ahandi gutyo gutyo ntabwo yari ifite kampani ndetse yari umufundi usanzwe ahubwo ufatana inzu ziciriritse ntoya akazubaka yarangiza undi akamuha undi yarangiza undi akamuha undi aza kuva hafi y'u rwanda agenda yegera hagati ya ya sudani na uganda hari Eh, niyo makuru duheruka turandika kuri facebook turandika whatsapp email iki wapi nandisize ndetse hashize imyaka ine nta communication namba none se iyo ugeze kuri facebook uramushaka ukamubona nyine ntabwo baboneka ifoto iri icyariho ariko ntabwo ntabwo yandika turandika ntasubize ariko iracyariho kuri facebook
hanyuma se iyo urebye ubona ya hari ifoto yahinduye ubona hari ikintu gishya ya- yanditseho Eh, nta gishya kuko abaye yandika nyine ubwo natwe yatwandikira Hmm.
Ah, nta- ni imyaka ine n'ubona nta nta kintu yandika yandika ntasubize nta kintu ahindura nyine ngo ubona ko afite amakontakiti yenda n'abandi bantu wacu nk'abanyarwanda barabagezeho bakamenya nawe turabatelefona nabo bakatubwira ati natwe rwose kuva yakwegera ruguru iyo ngiyo yegera sudani ntabwo yongeye kutwandikira ntiyongeye kudutelefona kuko abari uganda bo baratelefonaga bakanakugana nyine no- nabo baratubwira ati wacu ntabwo natwe hashize iyo myaka tutamubona tutamenya amakuru ye ni ugusaba cyane akaba akiriho akazumva ijwi ry'amerika cyangwa se n'undi muntu wese watwumva we akaba azi aho aherereye n'ubwo inshuti ze zitahaza ariko ntihabura n'umwe ndavuga ati ndamuzi nzi aho akorera ashobora no kuba yarambutse akajya muri sudani akajya gukorera muri sudani kubera ko naho hari n'ingabo z'u rwanda zihari akagenda akurikiye ah, gushaka ah, imibereho ari kuvuga ati hari n'abanyarwanda bahari eh, nabo bamfasha ah, burya hari uwawe haragukurura ashobora rero kuba atarashobora kubasha kubahamagara kubera ko nta nimero zanyu afite agihuze eh, cyangwa se yarafashe icyemezo cyo kudakoresha facebook kubera ko bitewe n'aho ari ashobora kuba adafite ah, umuyaga nkuba uhagije cyangwa se nta na mudasobwa afite yamufasha kubikora cyangwa se n'iyo telefone afite atari nk'izo ngizo mwita taci zishobora kujya ah, kuri interineti ku buryo rero yashobora ah, kubandikira uko biri kose dusabe kugira ngo abe akiriho azumve aya makuru azumve iyi mpuruza yawe none niba akumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kumubwira munyengabo Eh, namubwira ngo turamukumbuye yari umuntu eh, ubana n'abantu neza ku buryo tutamuteka ibintu bibi yari umuntu uri eh, mu gifaransa yari janti abana n'abantu wese akundwa n'abantu cyamubwira ngo turamukumbuye umwana w'umukobwa yasize ari muto yageze muri siziyamu pirime yaga nuko umwana amubwira ati papa azaza ryari kuri we yatubwiraga ngo agiye kuza agiye kuza ntazi nuko nyine turamukumbuye cyane muri make ari mushiki we ari we mugore wanjye aramukumbuye ari umwana w'umukobwa yasize yabaye inkumi gasize mu pirimeri Mhm.
eh, turamukumbuye azaze rwose kuko yatubwiraga atagiye kuza tukamwitegura eh, bikaba nka bya bindi ngo ngo ni nawe naragiye uganda gupagasa twavuga niba ari n'itike rwose kuko mtn mobile money ikoreye uganda avuga ati koherereze n'icyo ati wowe nzazo nzazo ndacyari mu kazi turamutegereje kandi turamukumbuye modeste munyangabo wakuze cyane kuza mu kiganiro agasaro kabura gushakisha muramu wawe si ku bwabo teo ah, niba ari i bugande eh, cyangwa se muri sudani n'ahandi hose yaba ari ashobora no kuba ari muri kenya aho yaba ari hose akatwumva azatubwira azatubwira ko ameze neza hanyuma eh, tugutumikire tubahuze nizaba ari ibyishimo byinshi hagati aho mu gihe ugitegereje nkwifurije amahoro y'imana Eh, kandi namwe turabashimiye rwose kuba muduhaye umwanya wanyu kandi mukadufasha njya nkurikira iki kiganiro cyanyu nkumva abantu babonye n'ababo emosiyo zabishe Mm.
kandi tuzi ko ijwi rya amerika rigera ku isi yose niyo mpamvu naciye muri iyi sisiteme ngo ndebe ko nashakisha murakoze kandi imana bamugisha kandi akazi mukora ni ukuri pe imana ijya ikabaye urakoze cyane mukoze namwe
agasaro kaburaga
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'itandatu abavandimwe babiri batandukanye bari mu nkambi ya mugunga mu cyahoze cyitwa zayire umwe agaruka mu rwanda undi ahitamo gusigara muri kongo uwatashye sezirahiga andreya arashaka uwasigaye amushishikariza gutaha sezirahiga atuye mu karere ka bugesera umurenge wa mayange akagari ka kagenge umudugudu wa taba twiganye muri icyo kiganiro agasaro kaburaga nabuze murumuna wanjye yari umusirikare ubwo rero ya- yaheze mu- muri kongo cyahoze ari zayire murumuna wawe yitwa nde yitwa munyaruyenzi jean dodiye none nta makuru ye uheruka kuva yajya muri zayire kuva ya- yagerayo njye nkavayo amakuru ye nyaheruka muri mirongo icyenda na gatandatu mu kwezi kwa cumi na kumwe icyo gihe mwari kumwe e, icyo gihe yabaga mu nkambi ya mugunga naho njye nabaga mu nkambi ya kahinga ariko twatubonaniye mu nkambi ya mugunga bamaze kuyisenya inkambi bamaze kuyisenya mwongeye kubonana twabonanye nyine aho ngaho twabonaniye hafi no mu isanzu hanyuma mwavuganye iki cya nyuma yakubwiye ko agiye kujya he wowe wamubwiye ko ugannye hehe sinababwiye ko ntashye mu gihugu Hmm.
wamubwira ati njye sindafata gahunda yo gutaha kuko yari mu ngabo zatsinzwe yari afite irihe peti na peti yari afite kuko yari yarinjiyemo muri mirongo icyenda na rimwe mu kwa cumi na- na kumwe Hmm, yari akiri muto yari afite nk'imyaka ingahe icyo gihe icyo gihe yinjira yari afite imyaka makumyabiri aba ari n'itanu Hmm.
kuko yavutse yavutse muri mirongo itandatu n'umunani hanyuma se kuva mutandukaniye imugunga nta kandi gakuru ke wongeye kumenya nta makuru ye nongeye kumenya ngo nyamenye neza uretse amakuru y'ibihuha gusa adafashije reka tubihuha tubigosore i- ayo bakubwiraga ni ayahe bakubwiraga ko aherereye he icyo gihe hari uwambwiraga ko yabonanye nawe ari kujya ziraro ubwo ariko sinabifata neza kuko yambwiraga ngo ari kujya ziraro kandi ziraro niho yari yaravukiye yari yaravuye ari muto yari yaravuye afite imyaka ine gusa y'amavuko ubwo rero ntabwo yari ahazi none mwari abanyarwanda mwari mwaravukiye muri karehe muri kivu y'amajyepfo Oya, njyewe njye nari naravukiye mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka nyabihu uretse ko papa yari yaratujyanyeyo turi abana Hmm.
ariko we akavukira aho ngaho muri karehe ubwo rero twageze aho tuvaye ko twasubiye muri mirongo irindwi na kane Hmm. none nta nta yandi makuru rero mwongeye kumenya ni ayo ngayo gusa yababwiraga ko ashobora kuba ari yagiye karehe ariko nabyo ugasanga atari byo Eh, nta yandi makuru ye ubwo ni icyatumye nshaka ijwi rya amerika agasaro kabuze nakomeje kugashakisha kera ngize amahirwe barumva amakuru ya muhire ko muhire yabonetse ari mu kagari kacu ndavuga nti noneho ubwo abonetse nzabonana na erike n'inomero zona rero bishatse n'izawe narazibuze ubwo bituma rero nkomeza gushakisha ngo nzazibone Eri- erike mbonye rero muhira abonetse ndavuga nibwo abonetse kandi akaba abonetse mu kagari kacu kandi mu mudugudu wacu arimo yavukiye bise na nyina Hmm.
buriya noneho nzabona uburyo nakubona
Yeah, wagize neza gutegereza ukaba igihe kigeze uje mu kiganiro agasaro kaburaga none rero mbwira niba uyu muvandimwe wawe akumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kumubwira icyo numva nshaka kumubwira ni uko naba nyumva nawe ya- yanyandikira ya- yampamagara ngo nakamenyesha aho ari akiriho cyangwa se yaba atakiriho wenda haba hari uwo yaba yarashatse wenda mu muryango we nawe akatambwira kuko turahwe n'amahoro kuko yari azi ko umugore wanjye yapfuye nyine ubwo nashatse undi nishumbishije muri bibiri na kane undi yari yarapfuye icyenda kane Hmm.
ubu rero utakiriho wapfuye ni mama na mu- mushiki wacu mukuru niwe wapfuye eh, n'umukobwa wanjye w'imfura nawe yarapfuye komera n'abagabo ba- ba bashiki banjye nabo barapfuye Oh.
n'aba- nu- na mwinshi wanjye harimo wapfuye Hmm.
n'abandi bose turahari hari ari barumuna we mukuru we ari nanjye mukuru we n'abana bose mbese twese turahari n'abana ba mukuru we nabo bandi barahari abana banjye bose ni uwo wese wapfuye gusa naho abandi bose barahari sezirahiga andrea rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushakisha umuvandimwe wawe ngaho rero komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana Eh, nawe urakoze
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe ntuzakabona shaka agasaro kawe ntuzakabona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine igihe abanyarwanda bahungiraga mu cyahoze ari zayire asinati nyiranzeyimana yabuze umwana w'umukobwa akinjira mu nkambi ya mugunga nyuma y'imyaka mirongo itatu aje mu kiganiro agasaro ka buraga amushaka asinati nyiranzeyimana atuye mu karere ka bugesera umurenge wa mayange akagari ka kagenge umudugudu wa gitaramuka iki kiganiro ikinzanyemo kubera ko nabuze umwana imana eh, iba ibagiriye neza akaboneka mukampuzanaho none umwana wawe wabuze yitwa nde nitwa nyirarukundo marigarita wamubuze ute namuburiye muri congo turimo guhunga mwari mugeze he twari ahantu imugunga ariko twari tutari twarema ngo ba- tube mu nkambi neza mbega twari tu- tukigenda bamwe ba- ba- basubira inyuma abandi bagenda gutyo tutari twaremwa ngo tube mu nkambi Hmm.
ariko ni inkambi twabagamo ni iya mugunga hanyuma se byagenze gute kugira ngo mu- mutandukane
kubera ko ab- abantu bari benshi mushoreye nikoreye mpetse umwana ubwo mbese bi- birangira wa- wabura wakebukaga gato neza neza ukamubura kubera abantu bari benshi cyane twari tukinjira muri zayire tutari twa- twa- batari ba- twamenya ngo inkambi tuzabamo nini ariko ni muri ibyo bice byahigoma ni ukuvuga ko uwinjiye muri zayire utaragira indaro umwana uba uramubuze ndamubura ku buryo ahi- amugunga twari turi umwana yarariraga twashakiye mu mu ntuza muri- ay- mu bigo byakiraga abana turaheba ku buryo umwana yariraga ijwi mu- uririye muri burenda nkumva niwe nkajye ndasangayika kugeza ngarutse mbega kugeza n'isaha ubwo yari afite imyaka ingahe marigarita yari afite imyaka itandatu ushakishiriza mu bigo byose byakiraga abana b'imfubyi abana badafite ababyeyi badafite umuntu mukuru bari kumwe uramubura byose wabigezemo cyangwa wagiye muri bimwe muri ibyo bigo ntabwo nagiye- nagiye muri mu- mu bya hara hafi mu nkambi iyo twabagamo ariko uzi neza yuko hari inkambi nyinshi hariya hafi y'umujyi wa ntabwo goma zose nazigezemo hari hari inkambi nyinshi hari ibigo byinshi byakira abana bi- badafite ababyeyi badafite abantu bakuru bari kumwe abo bita abana bagenda bonyine abo ngabo rero barakirwaga birumvikana niba umwana yarabuze mukinjira muri zayire uwo mwana nta nta wavuga ngo yarwaye iki yafatwa n'iki nubwo bwose haje kuza ibintu by'ibirwara ariko uwo mwana ashobora kuba yarafashwe n'abagiraneza bakamushyira mu kigo cy'imfubyi akaba ariho yavuye byanze bikunze agaruka mu rwanda akaba ari aho ngaho mu rwanda none mbwira marigarita mumbwira uko yasaga mumbwira uko yari ameze yakundaga iki yari umwana birumvikana w'imyaka irindwi yari umwana w'umukobwa utangiye gukina utangiye kugaragaza ibyo akunda mumbwira yakundaga iki yasaga ate
Ya- ya- ya- yari umuyumba Yari ntabwo yari umuyumba.
inzobe kandi ntabwo yari urukara rwijimye none yararambutse yarateye ate Eh, yari umwana urambutse n'amazina yacu mm, numva ayo yari azi cyane ni amakirisitu na bene nyina kuko hari ba- yari yari nayo ifite bakuru none azi ko wowe witwaga nde azi ko nitwa sinati barumuna be bi- azi ni bande Umu- umukuru we yitwaga M- M- mariya Mhm.
nyiramigisha mariya ariko twakundaga guhamagara ni mariya hari uwo uwo yakuri- uwamukurikiraga yitwaga nyesi Mm, nari noneho hari nu- nu- nu- n'abaturanyi hari umuturanyi twari duturanye umumama bita esperansiya yari afite umwana bita tumusifu yari amuzi n'uwo bitaga tumayine hari abandi twari duturanye umukecuru witwaga elizabeth ariko ntiyari umukecuru cyane m- mbe- icyo gihe yitwa elizabeth yari afite umukobwa witwa rahabu n'umu- nu- n'umuhungu witwa komiseri Mm.
hari ba nyirasenge hari eh, hari nyirasenge witwaga donata Mhm.
hari uwitwaga saverina n'uwitwaga ntagisa n'imana hari na ba nyina wabo hari uwitwaga nyiramagayane hari uwitwaga na mafi na- na mafishi mbese u- ugarutse mu rwanda wigeze uvuga uti birashoboka ko umwana wanjye yaba yaragiye mu kigo cy'imfubyi muri zayire bakamutahana akaba ari mu rwanda uti reka nshakishije mu rwanda wigeze ujya nko muri sos eh, ku kacyiru eh, ngo urebe niba uwo mwana yarahageze hari hari- wigeze ushakishiriza mu rwanda mu rwanda hari ikigo twagiyemo turamubura gusa hari umumama we eh, twa- hari uwo twari duturanye wazanye umwana wa mwene nyina we n'ubu ngubu ariho twa- twaramushatse turamubura ariko Mm.
igihe kikagera pe nkasa n'uwibagiwe ariko yamu- mbese namugize umubabaro cyane yanga kumvamo noneho igihe cyagera ya- naba nk'umwibagiwe naba ndi gusenga simushyira mu isengesho nk'abandi ariko igihe kikagera naba nsenze ndi kwatura amazina y'abana banjye na marigarite nyirarukundo bikanzamo avuga nti rero mana ni weho uzi niba ariho sinigeze menya ntanzi ngo yarapfuye ariho atazi ngo ababyeyi be bari aho ba nyira aba- abamukomokaho rero weho wamubumbye ni weho uzi n'igihe nzamubonera niba ari ni uko nguko no kugeza n'isaha nkibona muhire rero Mm.
byabonetse nahise nanjye numva ngize icyizere numva mfite amashusho yo kuzanahagera nubwo basanzwe ari abavandimwe buriya komiseri n'ubundi twari tunaturanye hano nubwo tuye haramuhanika ariko amasambu ya- yanjye niye eh, aho ntuye aradi- a- baradikanyije ni- n'iyiwabo y'ababyeyi Mm. none rero rero ngiyeyo umva- numva noneho ngize icyizere ko nanjye nzamubona igihe n'ikigero yego dusigaje umunota umwe niba umwana wawe marigarita nyirarukundo akumva ni iki ushaka kumubwira nagira ngo mumenyeshe ko ndi nyina mpari na papa we ahari na bakuru be bahari ndetse na- hari n'abo nabyaye nyuma atanazi na ba nyirasenge bariho na ba nyina wabo bariho mbese imiryango urakoze kumuha amakuru cyane cyane kuza mu gasaro kaburaga umushakisha asinati nyiranzeyimana ndagushimye cyane ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana amena nawe rwose imana ikugirire neza pe kandi izakuhe imigisha myinshi urakoze cyane
kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
mu nkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga ndakira mu kabagere sorina arashaka amakuru ya murumuna we tereza musaniwabo mu kabagera atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa kanombe mu kagari ka kabeza cyazanye muri icyo kiganiro cy'agasaro kabuze kaburaga yego urumva na bu- murumuna wanjye Mm, eh, murumuna wanjye mhm, nakunda ibuga n'imbere muri itanu n'icyenda mhm, natwe tujya i burundi mm.
uranyumva ndakumva tujya i burundi ubwo rero dutahutse nabo baratahuka dutahuka twebwe dutahukira hariya i kabuga Mm, nabo rero batahukira intunga muri rwamagana mhm, noneho tukajya dusurana ndamubona n'umugabo we baraza ariko ngo baba ba bugande ahantu hitwa igitovu mhm, bari baratayeyo n'ibyabo byose n'inka zabo ngo ahantu hafi y'abapadiri ahantu hitwa igitovu mm, noneho rero turabana tubaye ahangaha mu rwanda hashize igihe ahapfushiriza umwana w'umuhungu amaze kumupfusha asa- basa n'abasaze rwose kuko ngo bari barapfushije benshi nabo nk'uko kwanjye mm.
ubwo ngo ra- bakidusubira i bugande mu rwanda ntacyo tuhakora ntacyo tukihakora ngo bari basize abakobwa babo i bugande bashatswe n'abagande babiri simbazi n'amazina ubu nari nzi ni mukashyaka we mukuru yarapfuye ariko ngo yasize abana nuko noneho rero ubwo basubirayo bagezeyo ngo uwo mugabo we yitwaga yuvinari zimurinda Mhm.
arapfa ndabyumva nza kubibwirwa n'umwana wanjye w'umupadiri wari uhari wari ukera akiriho nawe yaje gupfa Oh, komera yewe ibyanjye mbikubwiye benutse byagutangaza ibyo rero mwene mama ntabizi byose niba Mm.
nariho nuko ubwo basubirayo ufi nta kundi ibyo numvise numvise ngo uwo mugabo we yarapfuye ngo abana be baramutwara bamujyana i kampara Mhm.
umukobwa bamujyana i kampara niho bari bari wari warashatswe n'umugande Mhm.
sinzi ngo umwanya wa mama ariho na- nabari- nagiye rero mu gasaro kabuze ari uko ngira ntiyenda ntihabura igisigisigi ngo numve ko tereza mwene mama ariho irindi zina rya tereza ni irihe musani wabo eh, mukaba muri abavandimwe abavandimwe uwi- uwusigaye ni uwitwa yudita twagira mariya n'uwitwa antoni kamanzi Mhm.
kamanzi twamwitaga kamanda Mhm.
aramuzi nubwo nuko twari dusigaye mu bavandimwe be nabo bari basigaye uwitwa meriki urehegitari nabo yarapfuye Mhm.
yasize ariho Mhm.
yarapfuye w'umu- u- umusaza wacu mbega nuko nanjye nuko namaze abana nanjye nuko sigaye mpagaze nk'igiti komera none ari wowe mukabagire na murumuna wawe na musani wabo musani wabo muri abandi ba yohani sebunyetsa ryagatanga ase baragamba umudigabo mama wanjye yitwaga na sitaziya nyiragahitira baguhaye amakuru y'uko ashobora kuba ari i kampala ayo makuru uyaheruka kuyamenya ryari haje imyaka ingahe bakubwiye ko ashobora kuba ari i kampala yemwe ayo makuru nayabwiwe n'uwo mupadiri atarapfa wanjye yari n'i roma niko yabaga Mm.
ubwo rero niwe we ubwa- bwa mbere atarajya i roma akiri i burundi ko twari twaramusize i burundi hanyuma rero abasenyeri baza kumwohereza i roma kubayo Mm.
kukorerayo ubutumwa Mhm.
ubwo rero mbere hose ni nawe warahiraga umwuzukuru we Mhm.
umukobwa wa mukashyaka Mhm.
yajyaga yoherereza uwo tereza amafaranga aho amariye gupakarira Mm.
hari umupadiri wari u- w'i- w'i bugande bari baziranye wari i burundi niwe yatumaga rero akayamujyanira uwo mwana ngo yige bukeye uwo tereza murumuna wanjye ni n'umuntu uh, wakundaga gukunda imana bamurusengera agira gute Mhm.
uwo murumuna wanjye aramubwira ati rero irorerere wa mukobwa yari ananiye ameze nk'uko yabaye indaya ntusubire ku- gutanga amafaranga Mm.
ubwo biciraho ngaya amakuru yanjye ntayo makuru nakubwira yego hari ikintu ushaka ku- kumfasha kumenya cyadufasha uwo mupadiri uwo mupadiri yanyuzagaho amafaranga w'i bugande waba wibuka paruwasi byibuze yabagamo ntabwo nibuka byari ku bundi we babanaga i burundi yego uwo mupadiri izina rye urarizi reka da Mm.
ntabyo nzi yari umu- yari umugande aba i burundi babana babaga i burundi muhe paruwasi ngo ntuzabyishakire E, i burundi Mm.
ba- uwo mupadiri wanjye yabaga ahantu muri ngozi ngozi umuhungu wawe urasira muri nyakwigendera ngozi yari yari- yari- yafungaga seminari ya ngozi umupadiri rero uwo w'inshuti ye sinzi ngo yari arihiye Nzamu- nzamushaka nzamumenya umuhungu wawe nyakwigendera wayoboraga seminari ya ngozi umuhungu wawe padiri yitwaga nde eee rumuwaridi karengera nzashakisha eee abapadiri babanye na romuwarde karengera baza- bazambwira hari abapadiri bahari benshi babanye nawe Mhm.
n'ubu bahora ba- bazaga kunsura batarafunga Mhm.
bahoraga baza kunsura ababana nawe Mm.
Mm, hari uwitwa ezekiyeri wabaga igitaramuka Mhm.
ha- hari uwitwa oh, yari afite inshuti nyinshi i burundi z'abapadiri Mm. birumvikana ndashaka cyane cyane kumenya umupadiri yanyuzagaho amafaranga yo kurihira ah, uwo mwana w'umukobwa kugira ngo agere kuri tereza yanyuraga ku mupadiri w'umugande ariko uwo mupadiri w'umuganda nanjye nuko nta- ntakunze kumenya izina rye nanjye nari namubonye yari umupadiri w'umuganda w'inzobe Mm.
sinakunze kumenya izina rye rwose Yo, Nzamwishakira.
nazaga- yego akambabarira nkagira icyo mbona nzamwishakira nimubona bizatuma amenya aho tereza aherereye kubera ko niwe pfundo ry'amakuru niwe ufite amakuru yatugeza kuri tereza uwo mupadiri se uwo mupadiri uwo nguwo w- w'umugandi yego sinzi ahantu aherereye ariko yari umupadiri w'inzobe Mm.
aho yakoreraga misiyoni yakoreragamo sinyizi icyo gihe wanjye yari i burasira Mhm.
Ah, abo bapadiri b'i burasira rero sinzi ngo sinabibuka n'izina ryabo nzanyura i burasira nzanyura ingozi mu iseminari nzashakisha kugeza menye muzashakisha abapadiri bo kuri seminari ba- u- iyo muba ryanditse karengera Mm, naryanditse bazarikubwira bakubwire no- nyuma ya uzaba bajya ko hari- ko hari umupadiri w'ubugande umugande bari bari kumwe babanaga n'inshuti ye sinzi rero umupadiri ngo yari ari hehe tuzabigeraho ntuvunike yaba ibisigaye bindekere ndasaba cyane kugira ngo murumuna wawe tereza musani wabo abe akiriho niba kumva muri kano kanya uyu ni wa munota ntanga kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo hano ku ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro ka buraga niba tereza kumva ni iki ushaka kumubwira yo none mama tereza musani wawe nkurikirwa mu ntege niba nyumva Mm.
wamubwira uti waba- yewe sinabona icyo nakubwira tereza niba nyumva nyagasana akanyumva uti aracyariho se- sori na mu- mukuru wawe Mm.
nibyo imfura ya mama ntabwo nari imfura ya data ariko nari imfura ya mama n'igihe baku- bose babakuriye uti ubwo aracyariho afite imyaka mirongo cyenda n'ibiri ugiye kuzuza n'itatu komera niba ariho rwose aza- aza- azabyibura azajya baba we ndumve n'ijwi rye Mm.
ndumve n'ahari Mm.
ndumve nu- nu- numvise nakumva yemwe ndamusese nabona icyo nakubwira komera ukomeze utegereze wizeye wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga amakuru wampaye nzayakoresha nabinumvise babivuga bakumva bamo ku cyumweru mba ndiho Mm, igihe cyose nkumva muravuga ba- ba- abamo abana baburiye muri kongo nkabitegereza ikajya irangira nkumva nta gakuru mhm, ariko umu- umugabo nari natumye yari yavuze ati "Ni- nugerwaho abantu ni benshi nugerwaho tuzaguhamagara none nyagasani we mm.
none ngezweho Oh, komera ni tubabare kubona turatinze kuguhamagara ariko igihe cyari kigeze tugenda tuva kuri umwe tujya ku wundi Ah, wamubwira ko yuda itariho twagira mariya mm, wamubwira ko antoni kamanda ariho mhm.
eh, wamubwira ko bakiriho yego ngaho rero ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro Yo, y'imana nize- ubu namaze kwizera veronsi
ni namaze byiza kwizera ubu numva ikiri ku mutima wanjye kiriho genda kigabanuka Mm.
namaze kwizera yego rwose icyo nzajya ngenda ngeraho nzakubwira nimba ingozi nkagera iburasira abo nzavugana bose bazi nyakwigendera ah, yo mu wa Mbega ukuntu- mbega ukuntu karengera imana yabadutoreye mbega ukuntu imana Nakubwiye.
yabadutoreye we Mm.
nari nduzi ko byarangiye Oya.
ubu ngubu nari naramaze kwihera ubura oya oya oya Yo.
uzangaye gutinda ariko Urakaba- ntimuzangaye guhera imana izagukomeze wa mugabo we rwose igushyireho am- ibyuma kuri neza ibyuma murakoze cyane yego ni ukuri rwose Mm, umunsi mwiza mubyeyi yego wakagira yezu we ye imana igufashe muri uyu mugoroba urare neza uryame neza imana iguha amahoro murakoze cyane
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga hano kirangiriye mbashimiye kuba mwaduteze amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake k'umuntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru mwongere nyisubiremo nitonze zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho utaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana